Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Lalisaa Idriis Aadamiiti Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa ganna lammeessoo afaan Oromooti nama ganna 22ti dilbata dabre kana galma bagadaa Finfinnee jiru keessatti kitaabisaa sadeessoo eebbisiise. Kitaabii isaa kaqaraa mata dureemmaan jette jalanne dubbise.
Bara kuma lamaaf kudha afurii ji'a dhumaarraa kitaaba mata dureen isaa dhiibbaa caba dabale jedhu asoosama barreesseen ture. Ergasiis bara kuma lamaaf kudha ja'a immoo kitaabuma asoosamaa mata dureen isaa galfata jedhu barreesseen ture.
Qabiyyeen isaa walumaa gala maal kan jedhu of keessaa qaba inni dhiibbaan caba dabale jedhu.
Dhiibbaan caba dabale asoosamaa qabiyyeen isaa oliigala yoomessi isaa yookaan afaan ingiliffaatiin seetingii kan jennu sana bara dargii keessa waanuma Oromoo irratti raawwatamaa turee fi Oromoon keessa ture yaada akkasii qaba. Dargiin boodasii wanta Oromoon keessa jiru amma tokko tuquu yaaleera. Qabiyyeen isaas seenaa hawaasni dabarsee wajjin walumaa gala istoorikaal fiikshiniidha jechuu baadhus yaadota akkasii of keessaa qaba.
Dhugaa ta'eetu akka bifa asoosamaan barreessite jechuudha.
Eeyyee.
Kitaabni kee lammaffaa Kitaabni koo lammaffaan mata dureen isaa galfata jedha. Bara mootummaa yaadii keessadha. Yoomessi inni qabatee jiru yaadi inni kaasee jirus waanuma yeroo ammaa kana barataa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo irra gahaa jiru akkasuma illee jireenyi inni jiraataa jiru dhiibbaa siyaasaatiin dargaggeessi Oromoo tokko hiriyaasa wajjin irra yeroo jaalalaa gaarii dabarsaa akka hin jirre jireenya jiraachuu qabu jiraataa akka hin jirre abbootiin isaa falmachaama akka du'an yookaan jiran innis falmiimaan akka itti fufe. yaada akkasii of keessaa qaba kitaabni koo lammaffaan sun.
Xumurri isaa hoo maal fakkaata?
Xumurri galfataa yoomessi isaa biyya alaa Waashingiteen diisiitti dhuma. Yaadi isaa yaaduma dhugaa hawaasa keessa jiru bu'uureffatee dhimmootuma namoonni keenya baqatanii deeman erga baqatanii deeman immoo as deebii dhaban as keessaa immoo namoonni biroo gaafa dhaqan gara biyyaatti akka isaan deebi'an biyyi sun akkuma gaafa isaan ba'anitti akka jirtu dhaamsa akkasii dhaameetu xumura kitaabni sun.
Egaa inni sadaffaan dilbata eebbisiiste sun mata dureen isaa maal?
Kitaabni koo sadaffaan kun akka warra duraa asoosama miti. Mata dureen isaa qaallicha gaafadhu jedha. Dilbii walalooti kitaabni kun. Walaloowwan gaggabaaboo akkasumas dhedheeroo giddugaleessa illee ta'an ni qaba. Walumaa galatti walaloowwan mata duree afurtamii afur qabutu keessa jira.
Walaloo kana mata dureewwan keessa jiran kan ati yaadattu hamma tokko maqaanaa dha'uu dandeessaa?
Eeyyee nan yaadadha fakkeenyaaf sarwala kan jedhu jiraa mukni qottoo maal balleesse kan jedhu jiraa godaansa jaalalaa kan jedhu jiraa abaaboo koo kan jedhu jiraa walaloowwan jecha kamtu si ibsa kan jedhus jira walaloowwan kun afurtamii arfan isaanii yaada adda addaa amma danda'ametti uumamaa fi nama gidduu waan jiru irratti xiyyeeffadhee barreesse walaloo kanaan dura jiran irraa kan adda isa taasisu yeroo kamiyyuu namaaf uumama gidduu. Namatu darba yaadi jiraataa matti fufa. Walaloon kun gara fuulduraatti jiraatu akka ta'aniif jijjiiramni baraa yookaan jijjiiramni mootummaa wantoonni haalli fidan kamiyyuu walaloo sana ajjeesee akka hin darbinetti jechuun sababa irratti miti walaloo sana kan hin barreesse yaada namaaf uumama gidduu jiru yeroo kamillee jiraachuu kan danda'an wantoota akkasii irratti xiyyeeffadhee kan barreesse.
Umrii kee waggaa digdamii lamaatti kitaaba sadii barreessiteetta. Kun kennaa kee uumamaan argatte moo yeroo keessa kan baraa dhuftedha?
Dandeettiiwwan afaanii arfan jiran keessaa barreessuu fi dubbisuun kan barumsaan argamu ta'us warreen uumamaan argaman ni jiraatu. Isaan keessa hojiin barreeffamaa yookaan hojiin aartii waanuma akkasii akkeessa. Fakkeenyaaf ijoollummaa makoo kaasee wantoota aartii hojii wal qabatan waan akka barreeffamaa kana waan akka walaloo kana gara barreeffamaatti tun fidinillee nan yaalan ture dandeettii uumamaa sanatu barumsa faanaa fi muuxannoo faana gabbatee gara ogummaa kanaatti dhufee uumamumaan waan jiru muuxannoo irraan kee walitti dhufanii gabbataniitu akkas naaf ta'an jedhee yaada.
Kennaa kee kana qabduun kaateetu muummee afaan Oromoorraa barachuuf murteessuun kee.
Eeyyee.
Jireenyi kenni gara fuulduraa karamiirra akka deemu barbaadda.
Amma ammaatti haalonni jiran. hojii ogbarruu Oromoo wajjin wal bira qabne yoo ilaalle haalli barreessaa Oromoof barreessitoota ogbarruu afaan kan biraa gidduu jiru garaagarummaa guddaa qaba. Hojii barreeffamaa kana keessa barreessitoonni baay'een seenu dafanii bahu abdii kutatanii kun immoo hawaasni wanta barreessaan sun baase jaallatanii fudhatanis barreessaa sanaaf galii irraa argatu utuun qabaatiin keessaa ba'a gaafa hamilee dhabu. Ani garuu kan yaadu yoo rabbi jedhe gara fuulduraatti barreessaa sa'aatii guutuu jechuudha hojii barreeffamaatti bobba'ee hojii hoggama ogbarruu Oromootiin jiru fooyyessuu akkasumallee gara afaan kan biraarraa gara afaan keenyaatti hiikuu osoo hin taane afaan keenyarraa gara afaan kan biraatti illee hiikamu akka ta'u yaalii nan godha. Gara fuulduraatti hawwiin koo kanuma fuul taayim raayiters ta'uma kanatti murteessee man jira egaa rabbi haa jedhu.
Yeroo eebbisiiste eessatti eebbifame eenyuutu irratti sii argame?
Gaafa kitaabni kun eebbifame galma giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamu keessattan eebbisee eebba kitaabaa kana irratti wantoota adda isa godhu keessaa barreessaa obbo Dirribii Damisheedhaaf pirezidaantii waldaa Maccaaf Tuulamaa kan duraanii jechuudha isaanii fi badhaasii waldaan barreessitoota Oromoo akka awwaardiitti isaaniif qopheessee jira ture. sagantaa kana irratti guutummaatti kan hirmaate dargaggoota Oromoo akkasumas dubbistoota jaallattoota ogbarruu Oromoo dabalatee barreessaa beekamaan Seenee Makuriyaa obbo Dirribii Damishee pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo obbo Yoomiyyuu Mul'ataa Kitilfayi kanaan alatti namooti baay'ees argamaniiru.
Kitaaba tokko amma sadii barreessuu keessatti rakkoo ijoon na quunname jettu maayin?
Rakkoon hojii maqaa Oromoo qabu. Gaafa hojjetan nama mudatu rakkoo guddaa tokkotu biyya kana keessa jira ture. Mootummaa bira deeggarsi hin jiru. Hawaasni keenyas hojii sana itti gammadaa ta'us karaa dhabee barreessaa isaas haa ta'u namoota hojii hawaasaa hojjetan deeggaruuf karaa hin argatu. Kun immoo dhiibbaa mootummaa irraan kan ka'e. Rakkoon guddaan hojii ogbarruu keessa ergan seenee na mudate gama mootummaatiin deeggarsa maallaqaa osoo hin taane deeggarsa hamilee illee osoo hin taane mirga kitaabuma barreessine illee gurgurachuu yeroo itti dhabnutu jira. Kitaabuma barreessine illee eebbifachuuf karaa yeroo itti dhabnutu jira. Hawaasa bira yoo ga'e hawaasni illee kitaaba maaf dubbiste jedhamee yeroo hidhamutu jira. Rakkoon akkasii kun baay'ee hamilee keenya gadi qabus egaa dinneema tattaafannee amma kana deemneerraa kana qofa osoo hin taane namoonni baay'een jechuudha. Amma xiqqoo haalli jiru gaariidha gaa rakkoon akka sana xiqqoo amma mul'achaa hin jiru yoo akka kanaan itti fufeef kana caalaa fooyyees gara fuulduraatti rakkoon akka kanaa lamuu ogbarruus. Aartii Oromoo siinquu cabsu jedhee mana abdadhaa rakkoon guddaan na mudate rakkooma kana rakkoo gama mootummaatiin deeggarsa sharbamuu keenya.
Kan biraa lalisaa barreessitoonni kana duraa dubbisne akka jedhanitti namnumti keenya iyyuu bitee dubbisuudhaaf fedhiin qabuu jedhu isa kanarratti jijjiiraman argitaa ati kitaaba sadii akka nama barreessetti.
Hawaasni keenya hin dubbisa garuu karaa argatee bitatee dubbisuu dhabaa ture rakkinni jiru guddaan gama mana raabsaa kitaabotaatiin. Biyya kana keessa manneen raabsaa kitaabilee afaan Oromoo hin jiran jechuu dandeenya. Kan isaan jiran magaalaa gurguddoo warra akka Finfinnee, Adaamaa fa'aa, Naqamtee fa'aa irraadha. Hawaasa bira ga'uu dadhaba malee hawaasni kitaaba dubbisuu hin jirne dubbisaan ni jira. Muuxannoon kitaabota sadan kana irratti qabu irratti kitaabni koo namni ishiinuma dubbisaa inuma gurgurama. Kun immoo kan inni danda'ame amma danda'ametti biyyoota keessa keessa jiran baadiyyaalee Oromiyaa garaa garaatti kitaabota. Nan ergaa karaa nama dhuunfaa ta'us akka qaqqabu taasisee ergaan ture karaa kana milkaa'eera jedheen abdadha.
Dhaggeeffattoonni keenya biyya alaa jiran eessaa argachuu dandeenya jechuu malu waan qopheeffatte qabda.
Gara achitti erguuf karaatu arganne gaariidha. Amma ammaatti hin arganne kitaaba koo jalqabaa dhiibbaa caba dabale jedhu tokko karaa poostaa kitaaba kudhan wayii gara alaatti ergeen ture. naa gurguree qarshii xiqqoo tokkos hiriyaa kooti naaf deebishe ture ergasi asooma kitaabuma keenya karatti achi qaqqabsiisnu hin arganne hayyoonni keenya baay'een achi jiru yaadumallee fudhachuuf isaanis muuxannoo nuu laachuuf nu gorsuuf nu qajeelchuuf karaatti isaaniin kitaaba keenya qaqqabsiisnu homaayyuu hin qabu. Dhaamsi ani qabu walumaa galaa uummata Oromoo biyya keessa jiruun waan keenya kan guddifatu numa malee deeggarsa eenyuun iyyuu kan oromaas ta'u kan nama dhuunfaa qaama alaa eeguu amma humna keenyaa yoo tattaafanne lafa ogbarruun saboota kan biraa ga'e kamiyyuu ga'uu dandeenya dubbisnu dubbisuun waa baay'ee tolcha namni dubbisu hin barreessaa namni dubbisu waa hubataa namni dubbisu amma sadarkaa bulchuu danda'utti ga'a kanaafiyyuu haa dubbisnu dhaamsa jedhuun qaba namoota barreessaniifis immoo dhaamsa ani qabu. Afaan Oromoo haa kabajnu waan gaarii waan ija qabu tokko barreessinee hawaasaaf haa qaqqabsiisnu yoos ogbarruu kanaafis gulantaa tokko ol dabaluu dandeenya dhaamsa jedhuun qaba.
Barataa Lalisaa Indiriis Deebinaa Laattee fi Hedduu Galatoomi Baga Gammadu.
Kaayyee isinis guddaa galatoomaa dhuunfaa ta'a.